iyi mwumvanira ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali muri muri karongi ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri igisoro muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda tubibutse kandi ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose muri ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi turaganira ku nyungu zo kugira bagiteri nziza kandi nyinshi mumara kugira ngo mumenye byinshi rero kuri iyi ngingo ntimujye kure tubahaye ikaze kuri radiyo yanyu muri ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti zacu kandi z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu ku buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na cornelius afatanije na nadia taha ni ikiganiro rero muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe n'inzobere mu buvuzi buzwi nka acupuncture mu ijambo ry'igifaransa bukomoka mu burasirazuba bw'isi abanyaziya babukoresha cyane buzwiho cyane ku ikoreshwa ry'udushinge ariko bwifashisha n'ibindi bintu by'umwimerere harimo ibiribwa mu kuvura indwara zitandukanye uyu munsi rero turibanda ku ikoreshwa ry'ibiribwa bimwe na bimwe bifasha umubiri kongera udukoko tuba mu muntu tutabonwa n'amaso tuzwi nka bagiteri mu gifaransa dufasha umubiri kwirinda kurwanya kwirinda no kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo na kanseri umutumirwa wacu ni muganga maurice nzoyamara akomoka mu burundi ariko aba muri canada ni naho akorera muduhereho telefone zanyu tubahe ijambo mutange inama mubaze cyangwa se mutange n'ibitekerezo n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu muganga maurice nzoyamara uraho neza urakomeye
yego urakomeye cyane ikaze ku ijwi ry'amerika
yego murakoze mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo urakoze cyane nkaba nagira ngo rero uyu munsi mwongere mudufashe kurushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima ubushize mwatuganirije ku bijyanye n'ibiribwa umuntu yafata kugira ngo arwanye kanseri noneho mudusobanurire muri kiganiro ibijyanye n'udukoko nari maze kubivuga mu kanya cyane cyane utwiza kuko hari n'utubi tubana natwo mu mubiri ndashaka rero uko udufasha kubungabunga amagara yacu bityo tumenye uko twakwitwara kugira ngo tugire amagara mazima ariko reka mbanze nkubaze iyo bavuze amagara mazima nk'amwe b'abaganga uko muhora mubidukangurira amagara mazima bisobanura iki
ego murakoze cyane reka daboro ntangure ndamutse abari kubarumviriza kino kiganiro n'abazocumviriza inyuma yaho ndetse nshimira n'abaza kubaza ibibazo bitandukanye ego nk'uko uvuze amagara mazima mu by'ukuri amagara yuzuye ni ukuvuga yuko iyo umuntu afite yumva yuko mu mubiri atawubabara afite akaba yumva yuko mu mutwe bigenda neza ndetse hagira n'imigenderanire myiza n'abandi bantu ibi byose ntibisobanura yuko umuntu afite amagara meza kandi yuzuye
muti rero hari udukoko ari two nshaka kuza kugarukaho udukoko tutabonwa n'amaso cyangwa se mu- mu gi- mu gifaransa bita bagiteri utwo tukaba tu- tubana n'umuntu mwatusobanurira muri makeya utwo dukoko ni dukoko nyabake
ego urakoze cyane eh, kubaza kino kibazo kuko eh, mu myaka yahera tuzi yuko udukoko bagiteri dutera indwara kandi mu by'ukuri udukoko dutera indwara ni empurusa gusa ah, no, no, eh, ni empurusa imwe iteza udu- indwara Ri- ariko rimwe ku ijana eh, imwe ku- ku ijana Mhm.
iteza indwara ariko izindi ntabwo ziteza indwara zidufasha kugira ngo tugire amagara meza yego utwo dukoko rero twatangu donke kuva umuntu wa mbere yabayeho mu isi yabanye natwo turatumenyera hanyuma tujya mu mubiri tubana natwo donke ni kominote ni nk'uko tuvuga yuko kominote tugiye kureba muri kominote usanga harimo abantu benshi harimo abantu batandukanye haba harimo ibiti ibikoko amazi byose n'ibigize kominote mu mubiri w'umuntu rero naho nyine dufite iyo kominote harimo utwo dukoko harimo za bagiteri Mhm.
hakaba harimo na za virusi n'ibindi mugabo uyu munsi twisunga cyane kuri bagiteri izo bagiteri zidufitiye akamaro kanini cyane Mhm. hari umwe mu batwandikiye wabazaga ngo bagiteri ni ikirundi ni ikinyarwanda ni igifaransa wamubwira iki
iryo ni ijambo navuga mu gifaransa tuvuga bagiteri mu cyongereza ni ni- ni bacteria donke ku buryo umuntu abyiga mu ishuri ubyiga mu ki- mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nicyo gituma twagerageje gushyira mu kirundi o- udukoko ni ukuvuga duto duto mikorosikopique udashobora kubona n'amaso Mhm. Eh, twizere ko fefe furiye furiye asobanukiwe Eh, na- ubwo mu kanya turaza kugenda duha n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ijambo kugira ngo babaze cyangwa se batange n'ibitekerezo utwo dukoko tuba hehe
utwo dukoko ah, kugira ngo tumenye aho tuba daboro tumenye aho twaje tuva ingene tuturonka Mm, Ah, icya mbere cyo notangura gusaba umuntu wese gushimira umubyeyi ni ukuvuga yuko umubyeyi yatwibarutse mama Ah, kuko utwo dukoko bwa mbere twaturonse ku mubyeyi yatwibarutse iyo umwana avutse mu nzira donki natirere araturonka hanyuma ni mu konka amabere ama- donke konka amabere akaturonka utwo dukoko utwo dukoko rero dufite akamaro kanini cyane nitwo tugenda kwigisha cyangwa gufasha umwana urabona umwana akivuka kugira ngo ashobore ajye amata anywa mm, ategerezwa guhingurwa wibaze rero umwana akivutse afise umunsi umwe mm, ubu- ibice by'umubiri byose nta kintu na kimwe biba bishoboye gukora utwo dukoko twavuye ku mubyeyi Mhm.
nitwo dukora igikorwa igikorwa kinini cyane mu kwigi donke mu ku- gufasha gusya ya mata kugira ngo umubiri ushobore kuyakoresha kandi tuga- eh, tugafasha no ku ah, novuga ngo kwedika cyangwa kwigisha abasirikare b'umubiri kuko abo basirikare b'umubiri nta- nti- ntibaba bazi environnement ariko utwo dukoko tugenda twigisha gushika ku myaka itatu ibyigwa byerekana yuko umwana akwije imyaka itatu aba afite amabagiteri azomufasha imyaka yose yo kubaho
imyaka itatu Eh, gushika ku myaka itatu Mhm.
wabajije ati tuba hehereye yego dore nk'ahantu turi eh, turi mu kanwa ah, turi mu mazuru ah, turi mu matwi eh, turi mu mara ah, donke tukaba ni mu bice by'i- eh, donke ibice ah, ah, ahaca umwanda mukuru ni mu bice by'irondoka ariko rero twinshi rero turi mu gasaho kitwa kekumu ni agasaho kari hafi ya nuze ya ah, tuvuge mu rura ruku- uru- urura runini Runini, mhm.
niho harimo udu- udukoko twinshi twinshi cyane
Mhm. Eh, turaza kubigarukaho uratubwira utwo dukoko nyine nk'uko wabivuze hari twinshi hari- hari twiza hari utubi Eh, turaza kureba uko bi- binagenda iyo nk'utubi tubaye twinshi cyane kurusha utwiza Ah, hari aho wari uvuze ngo umwana ashobora atu- abona utwo dukoko ah, yonse nk'ama- nk'ama- nk'amashereka Ah, urumva niba turi no ku mubiri ku- w'umubyeyi ubwo duhita tujya no mu mwana igihe umwana yonse undi muntu y- yo- tuvuge yonse nk'umubyeyi we umubyeyi akaza kwitaba imana bakaza kumwohereza hari abana bajyaga bonswa na ba nyirakuru icyo gihe hari utundi dukoko avana muri uwo mubyeyi wundi ntibigenda bikivanga bikaba byamugiraho ingaruka wagira icyo tubwira
iyo agiye donka iyo bishyitse konka uwundi muntu ni ukuvuga yuko naho nyine aronka bagiteri zivuye kuri uwo wundi muntu kuko bagiteri ni ukuvuga yuko mirongo itatu ku ijana nizo umuntu avana ku ntuza yavana ku mubyeyi izindi zisigaye tuzivana mu donke umuntu azivana mu mfungurwa ajya ibindi bintu umuntu akora donke bamvironema rimwo nicyo gituma nk'ajya abana ubona bagenda hanze bagakina hasi bagatora ibintu bagashyira mu kanwa hajya no kugira ngo bashobore kugira ntuzeye bagiteri zitandukanye zija mu mubiri kandi kino yibutse bariko baratwumviriza tuvuge nko mu bantu bakuze naho nyine turasabikanye amantu z'amabagiteri iyo umuntu asoma donke babyita gusoma cyangwa kisingi hajya umuntu aba ahanye n'ubundi amabagiteri ashika ama miliyoni mirongo umunani
noneho umwana mutoya ukorakora hasi akarya nk'imyanda cyangwa se atari n'imyanda ahubwo agakoza nk'intoki mu kanwa ko hari igihe ubona ko abana bakiri batoya baba bashyira n'intoki mu kanwa icyo gihe biramufasha hari igihe wumva bavuze ngo abana bo mu mujyi baba bagirirwa isuku cyane birenze bashobora kuba batabona ubwirinzi buhagije kimwe n'umwana usanzwe wo mu giturage cyangwa se wenda utitabwaho cyane cyangwa se ubasha guhura na za bagiteri zitandukanye aha hari icyo mwatubwiraho
ego donke ugiye kuraba umwana ari tugende nki muri miriye natirere tugende nki ku gatumba aho badafise umwana aticara akantu hari sima donke umwana usanga akenshi yicara hasi bijya byose bifise akamaro ni ukuvuga yuko umwana arakora hasi agashyira mu kanwa hariho amabagiteri ashyira mu kanwa niyo ya kominote navuga bari karubaka ya kominote irimwo ibikoko bitandukanye ibiti bitandukanye donki amazi tusa ugiye kureba ibyo byose ibintu biri muri kominote ni ibintu bifashanya hari ukuntu bigenda kumvikana kimwe kigafasha ikindi ikindi kigafasha ikindi iyo wa mwana rero muri ya myaka itatu agize shanse yo kuronka udukoko dutandukanye bizotuma agira amagara meza kandi uzasanga uwo mwana kenshi n'izi za alerji ari nke uzasanga ashobora kurya imfungurwa ugasanga nta bintu nta alerji agira nuko azasanga umwana ari mu gisagara bajya abantu usanga kenshi ataronka iyo shanse yo kuronka amabagiteri atandukanye uzasanga ari abana kenshi bakunze kugira za ntuze alerji ariyiki ugasanga afise alerji kubera atagize amashansi yo kuronka bagiteri zitandukanye
ye reka rero tujye ku murongo wa telefone ikiganiro ni icy'abakunzi b'ijwi rya amerika basobanuze cyangwa se batanga inama cyangwa ibitekerezo tuhere kuri boringo masanga wiriwe neza
mwiriwe cyane urahagana he ndabona uri i burundi
ndi burundi ndi mu bitaro ko baramvura ibihere by'inkende ndarembye n'ubu muganga ariko aranyuze yo ihangane ihangane ubimaranye igihe se
maze indwi yose mu bitaro
ihangane ubwo wageze mu maboko y'abaganga baragufasha n'ubu bariko baranyuza ku bihimba by'irondo kiba yaratubangamiye biri mu gucika ntabwo byoroshye ntagutindiye rero reka nguhe umwanya ubaze ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo
rero ahanini ntubaze ikintu umuntu yafata kugira ibi bihere bike kutubangamira kuko nabonye muvuga ngo hariho ingaburo zituma umuntu afungura akagira udukoko mu mubiri tutabonwa n'amaso
uravuga ibijyanye n'ibihara by'inkende
ariko numva ngo nabonye ngo hariho ingaburo umuntu afata bigatuma umuntu atagira izo ndwara ubundi ntabwo ntabwo byari bijyanye n'ubushita bw'inkende cyangwa ibihara by'inkende uyu munsi ariko reka muganga aba ari ukwibwirira kuri icyo kibazo cyawe muganga murize muganga murize nubwo dushobora kuba dutandukiriye ariko sinzi niba hari icyo mwamubwira cyangwa se tuzakora ikindi kiganiro ku bijyanye n'ubushita bw'inkende
ubwa mbere bwo ntanguye donge ku bon nuvuga yuko kumbure ko ari mu maboko y'abaganga bazomufasha kandi turizera yuko bazoronka mitende kuco abajije ni igiki cokoreka kugira ngo umuntu amufashe kuri iyo ndwara yiwe donke icyo nuvuga yuko kintu uyu munsi sije y'uyu munsi turiko turavuga ku dukoko ariko utwo dukoko turafise
boringo abasirikare b'umubiri
boringo uratwumva sinzi niba boringo arimo kutwumva ariko wakomeza ukamubwira Eh, donc, Ndabumva neza.
eh, Yego.
eh, utwo dukoko turafise eh, in- intuze igikorwa kinini cyane mu kugira abasirikare bakomeye kuko kenshi nk'indwara ziterwa na virusi umubiri ntushobora ku- ku- kuzi- kuzikiza no donc imiti ntishobora kuzikiza ariko bisabwa yuko umuntu aramforosa abasirikare b'umubiri kugira ngo bashobore kugenda kurwanya eh, virusi donc rero utwo tubateri rero turafise igikorwa kinini cyane iyo tutugaburiye za mfungurwa zu- du- eh, dukenera tuca dutanga amasubstance cyangwa produit zigenda kuramforosa ba basirikare bigatuma bagwanya za virusi
fatiki
subiramo neza boringo niba warubajije ikibazo
nkanjye nofata iki mu bifungurwa
muganga maurice
bo ubwa mbere bwo nk'ubu wewe deja ufite indwara indwara irahari urumva hariho ibintu bibiri hariho kwikingira no ku- no kuvura iyo umuntu ari kuvura indwara yamaze kuhashika ni ukuvuga yuko indwara yamaze kunesha abasirikare muri icyo gihe kwa muganga baca baguha- baca bakoresha imiti Mm.
ariko bitabuza yuko umuntu ashobora gufata ingaburo ni ukuvuga tubaza kuzivuga mu mwanya ndibaza ariko tuza kuvuga invu- ingaburo muri rusange yego akurikire Mm.
Mm, gume hafi ubwo tura- turaza kuvuga n'ibindi ibiribwa ushobora gufata bitari gusa ko byakurinda ibu- ubushita bw'inkende eh, ahubwo ni- n'izi- n'izindi ndwara zishobora ku- zishobora gufata umubiri Ye- Murakoze, murakoze ye, ukomeze ukurikire neza kandi twifurije gukira vuba
murakoze turi Eh.
benshi murakoze yego yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku bijyanye na bagiteri cyangwa se udukoko duto tutabonwa n'amaso umuntu aba afite mu mubiri abona ku buryo butandukanye kandi buka- bikamufasha kuba yagira ubuzima bwiza reka rero eh, mu gihe dutegereje abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ku murongo wa telefone twongere tuvugane na muganga maurice nzoyamara Eh, ubusanzwe watubwiye ko umwana uvutse akavuka binyuze mu nzira zisanzwe nk'uko umu- uko umubyeyi asanzwe abyara abona izo bagiteri Ah, watubwira watubwira muri makeya ukuntu azibona hari ibyo tubona nk'umubyeyi bafata umwana bakamumushyira ku, ku gituza hari ubu- ubu- uvuze rero umubyeyi umwana wavutse mu buryo busanzwe noneho uwavutse ku mubyeyi bamubaze u- we azibona gute abona izo bagiteri gute ego cyo ni ikibazo cyiza cyane kandi cy'ingirakamaro Eh, donc, ah, iyo um- iyo umwana avutse akavuka mu nzira ah, eh, izwi donc inzira naturelle uwo mwana aba afise amahirwe menshi yo kuronka abateri bizomufasha mu buzima bwiwe ariko rero dusubire inyuma gatoya hari igihe ushobora gusanga umubyeyi nawe adafi- afise ba- adafise bagiteri zikwiye Mhm.
eh, donc imbere y'uko ab- yibaruka ugasanga afite anafite bagiteri zikwiye n'umwana nawe nyine bizomu bizomwafekita wabajije ikibazo rero iyo umwana avutse bamubaze
Mhm.
ni ukuvuga yuko ntaronka ya mahirwe yo kuronka za bagiteri nk'umwana yavutse mu mu nzira izwi ariko rero iyo kenshi umwana aheze kuvuka bamushyira ku gakara ku ntuze ku gitu- nk'uko bavuze ntuze ku gatuza cyangwa mu gikaraza Mhm.
ijya nabyo bifite akamaro kanini cyane iyi ni kontakite ya mbere umwana agirana n'umubyeyi akaronka amabagiteri avuye ku mubiri Mhm.
hanyuma agaca yongera akamwonsa kwa kumwonsa rero bituma yongera kuronka amabagiteri avuye ku mabere ariko rero hariho intuze ibyigwa byerekanye yuko Ah, donke muri mumara hariho selire ah, iri mu- mu mara igenda igatora bagiteri nziza mu mu rura rw'umubyeyi ikayicisha muri ntuze iyi sisiteme lymphatique ikayijyana hariya mu mabere umwana akayonka Mhm.
iyo umwana yonse rero nibyo bya bindi mwe navuga kare bituma ya bagiteri igenda gufasha gusya ya mata kugira ngo umwana azoshobore kuronka umubiri uzoshobore kuronka ingaburo zivuye muri ya mata amemuta bwa buntuze bwa bubagiteri bukagenda ku ah, gu- guforoma da canke kwigisha intuze abasirikare b'umubiri kugira ngo bashobore gutandukanya iciza n'ikibi Mhm.
eh Eh, reka tujye ku murongo wa telefone twakire nsengiyumva jeanne pomusene nepo turakwakiriye nepomusene ubanza telefone yicitse ndibaza ko atatwumvise reka bongere bamuhamagare Um, hanyuma mu gihe turimo kugarura nsengiyumva uh, muganga Maurice umuntu yamenya ate ko afite bagiteri zihagije mu mubiri tuvuge iyo umuntu ashobora kuba afite nk'imburamaraso afite nk'amaraso make cyangwa eh, ikindi kintu mu mubiri gikenewe kumenyekana hari nk'ibizami bakora kugira ngo babimenye aha wari utubwiye nk'umubyeyi waba adafite eh, bagiteri zihagije ku buryo yazisangi- yaziha umwana nawe zikaba za- za- zaba zihagije zikanamufasha umuntu yamenya ate ko afite bagiteri zihagije cyangwa nkeya hari ibipimo bishobora gukorwa
ego hariho nko mu bihugu biteye imbere ibyo barabikora barashobora gupima bagiteri bakaraba yuko umuntu afite bagiteri eh, zikwiye Eh, kuko iki kibazo kijanye na bagiteri ntabwo ari imyaka myinshi novuga yuko ni kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aho batanguye ah, kubona yo gutahura yuko bagiteri zose atari mbi ko bagiteri nziza zifitiye akamaro kanini kenshi rero novuga ati rero ni ryari umuntu azomenye yuko afise harimo ntuze desekilibure donke bagiteri nziza na mbi zitanga ah, zita hariho ubusumbane yego
Eh, kuko bagiteri nziza ari nyinshi bagiteri mbi nta nta ngorane ziteza
aha iyo rero bishyitse rero bagiteri mm, eh, nziza zigabanutse za bagiteri mbi ziba ziproduza amanuze do nk'ubumara cyangwa uburozi Mhm, nibwo umuntu atangira kugira ibibazo Eh, nibwo umuntu atangura kugira ibibazo rero eh.
Mm. reka tubanze twakire siriro muvunyi kugira ngo telefoni nawe idacika siriro muvunyi virigo fidelis turakwakiriye ku ijwi rya amerika
muraho neza uraho uraho
Eh, Ups.
ndamutumira.
yego arakumva ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ni ikibazo nagira ngo mbaze hari aho mwamubajije inyuma- hari aho mwamubajije ariko ntiyabasha kudusobanurira uburyo eh, umwana eh, u- u- aho hari umwana uvutse mama we yakorewe sezariyene Mm.
cyangwa se umwana yavutse mu buryo busanzwe ese wakorewe se- i- wavutse umwana bamuteruye mu nda izo bagiteri a- azibona igihe aba ashyizwe a- aba aba- bamushyize nko eh, nko ku nda bamwubitse nko ku- mu gatuza nibwo azibona ese uwavutse eh, mu buryo busanzwe mama we atakoresheje sezariyene umwana eh, umwana bagiteri a- izo bagiteri ahura nazo igihe umwana aba ya- ya- yavutse mu buryo busanzwe ahurira nazo mu mwanya w'irondoka mu mwanya w- w- w'aho umwana aca avuka niho ahurira nazo naho ziba ziriyo ikindi ntabwo nari menyereye numvaga bagiteri nyine yimenyereye bagiteri nyine ko ari nka mikorobe eh, zangiza ubuzima bw'umuntu ntabwo nari nzi ko habaho eh, wenda mbivuge nk'uko nk'uko mikorobe wenda nziza niko wenda nabitekereza ntabwo nari nzi ko habaho eh, nk'utwo dukoko twaba ari twiza mu buzima bw'umuntu numvaga yuko mikorobe zose aba ari mbi nyine mba numva numvaga bagiteri zose aba ari mbi nyine ariko ubwo mbashije gusobanukirwa ko habaho na bagiteri nziza Mhm.
icyo nicyo najya bamubaze agaruka inyuma kuko ako kantu yagasimbutse ntabwo yadusobanuye neza nyine akadusobanuye neza nyine kugira ngo tubashe kubyumva ikindi mbese nibuka Mm.
U- u- umubyeyi ab- agira bagiteri nke habaye iki kuko hari aho havuze yuko hari n'umubyeyi uba uzifite ari nkeya haba harabaye iki haba hari niyo mpamvu kandi wumva abantu kenshi nyine mu bice bigiye binyuranye mu matwi mu mazuru ahantu hose nyine ko ziba zigiye ziba zirimo nateze amatwi uwo muntu agira nkeya kuko biba byagenze bite ese umwana wavutse mama wakoresheje ariyene ntago abanganya bagiteri n'umwana wavutse mu buryo bwiza busanzwe ahita ashyirwa no mu gituza nyine nka kuriya bahita bamumurambikaho murasobanura murakoze cyane yewe urakoze siriro ubwo guma hafi hanyuma hagusobanurire n'uba afite n'ikindi kibazo usigaranye ikibazo nabwo arahari kugira ngo yaduhaye uyu mwanya rwose nongere nkumushimire muganga Maurice mwumvise ibibazo bya siriro arashaka kugaruka nanone kuri kiriya cy'uburyo umwana abona za bagiteri azikuye ku mubyeyi
ego urakoze cyane kandi ntabwo kumushimira ko byerekana yuko yakurikiranye cyane yakurikiranye neza cyane donke no kuvuga yuko iyo umwana avutse akavuka mu mu nzira izwi aronka amabagiteri mu kuvuka kuko niho mu gice cy'irondoka harimo bagiteri nyinshi donke rero izo bagiteri rero umwana aravutse arazironse ameme tubaciye bamushyira mu gatuza cyangwa ikunze mu gikaraza aronse dubure aronse nyinshi hanyuma niyo hagera kuza konka azoronka nyinshi kurusha kuko intumbero niyo kuronka nyinshi zishoboka wa mwana avutse rero bamugiriye sezariyene za bagiteri zo mu gihimba cy'irondoka ntazo yaronse azironse mu ntuze bamushyize ku ntuze ku gatuza yego
hanyuma ni mu gihe cyo konka hanyuma ni mu gihe cy'intuze bwa imfungurwa hageze igihe cyo gufungura ariko twibukanye yuko hariho ntuzeye selire navuze yuko igenda kuvana ntuzeye bagiteri nziza ikazicisha muri ntuzeye hariho novuga nk'umuhora kanari yitwa ntuzeye sisiteme remfatike ikajyana mu ntuzeye mu mabere umwana agashobora kuyoma ibyo rero bikoreka kuri bose naho umwana aba yavutse kuri yavutse ntuzeye mu nzira izwi n'uwavutse kuri ntuze sezariyene bose bazironka bose yabajije ati umwana avutse donke avutse afite sezariyene hariho itandukanirizo ego kenshi iyo umwana avutse adafite bagiteri nyinshi donke zikwiye
abo telefoni ya muganga nticitse ntabwo turimo kukumva irimo kuvuga nabi noneho mbere ariko wari ugiye
ubonaho
vuga twumve
jewe ubundi ko ndavuga ye uravuga ariko birimo biracika se aho wari sinzi niba wideparashije aho wari uri havugaga neza
oke kuko ntabwo nigeze nideparasa ntabwo nzi uko bigenze rero komeza ndumva tukumva noneho
donke navuga ati ku mwana iyo umwana yavutse hakoreshejwe ntuze sezariyene bidashika umubyeyi adafite bagiteri nyinshi birashobora kwafekita umwana wiwe
izo ari bumuhe bamushyize ku gituza ziraba nkeya nizo ari bwonke ari bufate yonka ziraba nkeya ziraba nkeya vora donke n'icyo gihe uzabimenya gute ni hahandi umwana akunze kurira ahagira ububabare bwo mu nda ukazasanga umwana atangiye kugira ibimenyetso byanduze bya aziroji ugiye kureba uwundi mwana yavutse akaba donke afite ntuzeye amabagiteri akwiye uzasanga kenshi abo bana kenshi bakunze kugira ibibazo nk'ibyo
none ubwo twavuga ko nk'aba bana bagira bya bindi bita ngo ni ibyo mu nda korike yego twavuga ko uwo nguwo aba yenda ikibazo kiba gihari ashobora kuba afite bagiteri nkeya amashansi ni menshi y'uko uwo mwana aba afite ntuze bagiteri nke
okay ye siriro hari aho yari yavuze ngo ati sinarinzi ko habaho na za bagiteri nziza hakaba n'imbi kimwe n'abandi benshi abantu bamenyereye bagiteri mbi nawe ndumva wabivuze noneho ati menye ko hari inziza n'imbi ariko hari akantu ashyizemo avuga mikorobe mikorobe na bagiteri ni kimwe
mikorobe ni ukuvuga donke mikorobe ni bagiteri bagiteri donke mikorobe ni intuze ibuvuze na bagiteri za virisi za ntuze shampiyo donke mikorobe tuba tudashobora kugira kubona izo ni imbariko hari mikorobe nziza se zibaho
nibyo byaba twavuga ntuze bagiteri hariho bagiteri nziza zibaho kandi na bagiteri mbi zibaho donke bagiteri mbi ni empurusa reka nsubire inyuma gatoya umuntu afite uko tubona umuntu ntabwo turi abantu ijana ku ijana umubiri dufite amaserire angana nk'amatiriyoni mirongo itatu n'umunani mugabo udukoko dufite umubiri dushika amatiriyoni mirongo ine byumvikana yuko dufite udukoko twinshi kurusha n'amaserire ikibazo rero kigaruka rero ni ukubera ko dufite udukoko twinshi kurusha n'amaserire ni uko utwo dukoko tudufitiye akamaro kanini kanini kanini cyane ku buryo iyo umuntu adafite utwo dukoko yaba afite amagara mabi n'indwara zo mu mutwe kenshi za depression turubure dansiyete uza gusanga kenshi umuntu afite ntuzeye hariho dezekiribure hagati y'utwo dukoko tubi na twiza
abakunzi b'ijwi ry'amerika turabahamagara ariko telefone zabo bamwe ntibarimo kwitaba abandi turahamagara zigahita zicika sinzi uko ikibazo cy'imirongo uko gihagaze uno munsi ariko twizere ko aho bari badukurikiye kandi mu kanya biri bubashe gucamo bakabasha kubaza ibibazo byabo siriro yaravuze nanone ati haba harabaye iki kugira ngo bagiteri zibe nke mu mubyeyi aha nkaba naboneraho yenda cyangwa turaza kugikomerezaho nyuma naringiye kukubaza ngo yabona nyinshi gute yakora iki banza banza utubwire haba habaye iki kugira ngo umubyeyi umwe afite bagiteri nyinshi cyangwa zihagije undi afite nkeya
icyo ni ikibazo cyiza ni ikibazo cyiza kandi agushimiye yego kugira ngo umubyeyi cyangwa umuntu agire bagiteri nke daboro urashobora gusanga umubyeyi yavutse nawe umubyeyi wiwe yari afite nke ugasanga nawe kuko umuntu umubyeyi atanga ku mwana wiwe icyo afite iyo afite bagiteri nke hariho amashansi menshi y'uko umwana azovuka afite bagiteri nke ariko rero ikintu hanini gikunze gutuma umuntu agira za bagiteri nke abantu bakunda gufata za antibiyotike inshuro nyinshi antibiyotike uri kurica za bagiteri ziteza indwara na bagiteri nziza kandi iyo umuntu azishe kenshi umuntu azisubiriza
nta zindi ziza zivuka nyuma bo nkumva wishe urabona nko muri kominote ufate nko muri kominote irimo abantu benshi ukayiturira ukayiturira uturiye harimo abantu bazohunga mugabo ahesebyemo bazogaruka ariko hari ubwoko bwinshi bwapfuye donke kugira ngo bizosubire kugira ngo usubire kuronka ya kominoti ya kera bizofata imyaka myinshi ikindi abantu barya imfungurwa zirimo isukari nyinshi bituma bwa bukoko bubi bukura bwiyongera
isukari tuyiveho
ari isukari nyinshi ituma bwa bukoko bwiyongera bumwe bubi bwiyongera dufate gakeya nayingiza ngo tuyiveho
kunywa inzoga nyinshi zibangamira bwa bukoko twa dukoko twiza hanyuma twa tundi tubi tugaca twiyongera
inzoga nazo zirimo isukari
harimo isukari ariko harimo ntuzeye harimo etanol donke ni irabangamira intuze irabangamira irabangamira twa dukoko
ubwo inzoga nazo tuzihoze inzoga urashobora kunywa atari cyane urashobora kunywa mugabo atari nk'abagiye bazinywa iminsi yose ugasanga abantu banywa nyinshi ntacyo mbere nica ngira ko utwa dukoko mukama donke ibikorwa dufite tubwira umubiri iyo twatugaburiye imfungurwa zikwiye donke dusanzwe dufungura duca duporoduwiza amantuza ya sibisansi donke izo sibisansi zakoze rero zigenda kwibutsa umubiri ati koresha isukari koresha ibinure donke zigakabura intuzeye hariho ntuzeye nere igenda muri ntuzeye muri seruvo ikabwira ati rero wewe nutange intuzeye hormone kugira ngo uyu muntu ashobore kubandanya amera neza ikizokubikwereka rero iyo umuntu afite hariho dezekirebuci umuntu akubwira ibinure kuvyibuha mu nda bikagorana ko agabana ibinure vyo mu nda bigabanuka baza benshi tuze kubikorezaho mu kanya ariko mbanje kwakira umusaza kugira ngo telefone ye itaducika umusaza uranyumva
amakuru ni meza uri mu muhanda
ndi mu rwanda mu majyaruguru umurage wa bwisine duke ku munini Eh, ha- jya hagarara ahantu hamwe ariko tu- tukumve neza
mwanyanganira imvura iri kugwa rwose Eh.
agira gusakuza cyane Eh, niyo mpamvu noneho amatelefoni yatunaniye nuko
rero nambaye no gushimira umusumirwa hano mwambutse ikibazo nabaza muganga ese ni ibiki umuntu yakora cyangwa se yarye cyangwa se yakwirinda kugira ngo yirinde ikibazo kuko usanga iyo umuntu yagize ikibazo nk'icyo ngicyo bimugiraho ingaruka batubwire icyo umuntu yakora kugira ngo atahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo Mhm.
kandi rwose munyihanganiye imvura iri kugwa cyane oya ntacyo turakwihanganira ikibazo cyawe twacyumvise urakoze cyane batubwire icyo umuntu ya- uko umuntu yakwitwara icyo umuntu yakora kugira ngo yakwirinda nk'ibibazo uburyo umuntu yagira ubuzima bwiza yego yego urakoze cyane turabihanganira rwose twabyumvise ko imvura imeze nabi urabasha murabasha kutwumva se
jewe ego E- e- na- ndabaza uri umusaza murimo kubasha kutwumva nubwo imvura igwa ndabumva ndabumva ndabumva nubwo bigoye ko ndi kubumva okay tega amatwi rero ubwo agusubize eh, ah, muganga maurice sinzi niba mwabashije kumwumva arashaka i- icyo umuntu icyo umuntu ya- yakwirinda cyangwa se i- i- kugira ngo abashe kugira utwo utwo dukoko cyangwa se abashe kugira ubuzima bwiza nicyo yakora ah, kugira ngo nyine ubuzima bukomeze kugenda neza
ego ego cyane kandi yagize neza kubaza ico kibazo Ah, kugira ngo umuntu ashobore kugira amagara meza dabo icya mbere tutagerezwa kuvanamwo ibintu bituma byonona twa dukoko akaba ari umuntu anywa inzoga nyinshi akayigabanya akaba ari umuntu afata amazi antibiyotike buri gihe akazifata igihe runaka kugira ngo dogiteri yamwandikiye akaba ari umuntu afungura ibintu birimo isukari nyinshi agabanye akaba ari umuntu ah, mu- donc, ah, ibintu- ari mu bintu bimuhagarika mu mutwe donke stress ari nyinshi ikagabanuka ibyo rero bimaze kugabanuka ni ukuvuga yuko ca utangura gutera imbuto za twa dukoko
Mhm.
donke mu kuyitera rero ni ukuvuga yuko ah, niho nk'abantu bafise ububasha ah, ba- ba- baranwa ntuzeye za za yugu canke yoga Mhm.
Ego, kuko haba harimo za bagiteri abafise ububasha harimwo abantu ba- bakore- ba- bafungura ntuzeye cheese canke- bo- cheese no fromage hari n'abandi bazigura mu isoko ba- hariho ama- hariho ama- amaduka amantuza amafarumasi canke ama- ahantu baguri- bazigurisha
izo bagiteri izo bagiteri eh, Mhm.
izo bagiteri rero kuzi- uba- hariho gutera iyo uziteye rero bisabwa kuzigaburira
uzigaburira iki kuzigaburira niho hahandi tuca dufungura amashu
Mhm.
ibiharage ah, kurya ivyamwa imyembe Eh, sinzi ko mu ki- mu kinyarwanda mu vyita co kimwe hari ibyo twita ngo ubwoba sinzi mwebwe namwe Ibiki?
mu bwita ngo byitwe iki ubwoba mushrooms amashrooms Ubwoba.
ni ibyobo cyangwa Eh, ibihum- ibi- ibihumyo ibyobo Oh, okay donc ivyo navyo birimwo muri za ngaburo zigaburira twa dukoko twiza turi mu mubiri
Mhm.
iyo tugaburiye rero iyo- iyo tugaburiye tuca dutanga za substance twita ntuzeye short chain fatty acid mu congereza Mm.
zozo rero uh, izo substance zimaze kuba produit ikigenda zica zikora igikorwa kugenda kuramforosa abasirikare mu mubiri kwibutsa umubiri ati koresha ya sukari kwibutsa umubiri ati koresha ibinure kwibutsa umubiri mu mutwe kugira ngo igabanye ntuze indwara zo mu mutwe zo kugira ntuze turubure dansiyete depression hariho n'ikindi abantu kenshi dudakunze kwitwararika iyi afection hagati umubyeyi n'umwana urukundo urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana urukundo hagati umubyeyi nk'umugore n'umugabo ingene wumvikana n'abandi azi muhira ibikorwa n'abandi bijya navyo ntuze ayo meza abifitemo uruhara
kuko bishobora no kugabanya na na, na stress bigabanya na stress bigabanya na stress kuko wamaze wamaze kuzigaburira zigaproduza zigatanga za produit zozo icyo zikora zibwira zigenda kubwira ubwonko ati nurekure iyi hormone kuko dukeneye donc uyu muntu akeneye kugira ngo arelaxe mu mutwe hariho nk'umuntu usanga kenshi mu mutwe nk'umuntu afite depression kenshi ariko ushobora gusanga mu mutwe yumva arushe ntagomba kujya hanze ntagomba kujya mu bandi agomba yigumire ahantu ahantu ha wenyine ni ukuvuga yuko akeneye icyo twita dopamine iyo dopamine rero za bagiteri zigenda gukabura ntuzeye hariho nere yitwa vegas nerve ikajya igenda rekura ya dopamine wa muntu nkaca usanga mu mutwe yongeye kumva afise intuye energy ikagaruka mu mutwe
reka tubanze twakire n'itanga turakomeza mu kanya n'itanga simon simon wiriwe simon uratwumva turumva uri ku murongo ariko ntabwo ijwi ryawe risohoka simoni itanga ntabwo nzi ibyarimo uratwumva simo yego urahagana he wita urakumva uri hehe ikibazo cyawe
mu majyepfo nanjye mu karere ka kamonyi
mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo ko utavuga simo banza imirongo imeze nabi rwose ye reka mu gihe barimo kugarura n'itanga simo muganga maurice mwari muvuze ngo kugaburira bagiteri mutubwira na bimwe mu biribwa umuntu yarya ni ngombwa umuntu yazigaburira yamaze kuzitera ku mugani kuzitera cyangwa kuzihinga ni ukuvuga ko yaba yagombye kujya muri farumasi kuzigura hanyuma akabona kuziha ibyo biribwa cyangwa ari ibi biribwa bishobora kuba byakongera izari zirimo
ni ikibazo cyiza yuko ubwa mbere ntiyari
muganga muganga muganga mbabarira gato mbabarira gatoya tubanze twakire semo kugira ngo itongera gucika hanyuma ubwo muraza gukomeza kuri icyo kibazo ni simo simo niko uratwumva noneho wi
ndi kubumva ariko kubera ikirere naho kuba ndi mu muhanda niyo mpamvu ziri kwaka
namwe imvura irimo kugwa se aho ngaho bazi ikibazo cyawe noneho umurongo utari waba nabi baza ikibazo cyawe simo halo simo ubanza byanze turamwumva ntabwo arimo kuvuga ibyo ari byo byose turumva imvura inyuma agomba kuba aricyo kibazo yenda nawe atarimo kutwumva neza ni uko muganga reka mbareke mukomeze icyo mwari murimo mudusobanurira
ego donke ni ukuvuga yuko imbere yo kuzitabira ubanza kuzisubiriza donke rero imbere yo gusubiriza ubanza kuvanamwo ibyatumye izo bateri ziba habaho donke ubwo busumbane bwononekara iyo rero umaze kuzisubiza icyizere cy'umubiri rero ni uko bikwiye na za zindi zimwe zagabanuka ziyongera
umurongo wawe ko nawe utangiye kumera nk'aho hajemo imvura imirongo yose igiye kudupfana uti umuntu abanza agatabira agatera aka
donke ni ukuvuga yuko umuntu abanza gutabira hanyuma ugatera donke ukongerezamwo izindi bagiteri donke icyiza kindi ni uko umubiri bagiteri nubwo mba umuntu wese ufite nke uzigaburiye zirashobora kwiyongera zikagwira
kuko icyo ni cyo nashaka kubaza kuko ntabwo ari buri wese uzabona aho azigura cyangwa uzagira ubushobozi bwo kuzigura kugira ngo azitere nawe nagira ngo uduke dufite mu mubiri numve niba hari uburyo dushobora kuba twatwongera
birashoboka cyane kuko iyo uzigaburiye bimwe navuga ntuze ugashyiramo amashu ugashyiramo intuze donke ibyamwa cyangwa abantu banywa teve ubwoba itomate cyangwa intuze inyanya donke abantu hariho ikindi cyamwa donke usanga kenshi gifite intuzeye umutobe wacu usanga utukura iyo kenshi nacyo basanze gifasha mu kugira ngo gikuze bagiteri nziza
icyo gite ni imbuto ni urubuto ni ifuruwi ni mu cyongereza tucita ntuze pome gorenayiti
ntabwo nzi niba ziba hose ni intuze ni kenshi ni muri afurika birahari kenshi nakunze kubibona ko ahantu hari ibigo by'abapapiri ukimenya usanga harimo udutetetete mugabo utumenye havamo ji itukura ni ukuvuga yuko rero ibyo birafasha n'abagiteri zihari zishobora gukura zikiyongera zikagenda gukora bya bikorwa kugabanya za ndwara zo mu mutwe za ndwara zo mu ububabare mu ngingo umuntu kugira ntuzeye kutumva adashaka kujya mu bandi cyangwa kugira abasirikare inkomezi z'abasirikare zagabanutse cyangwa indwara z'ibibyimba ndetse n'intuze no kugira ibibyimba mu mara ibyo byose ntibyerekana yuko hariho bwa busumbane
ku buryo umuntu agomba gufata ibyo biribwa ariko se wamenya ute niba ugomba kubifata tuvuge hari ibishobora kuribwa ari bibisi cyangwa se bitetse tuvuge nk'amashu ashobora kuribwa ari mabisi cyangwa se atetse amatomati ashobora kuribwa ari mabisi cyangwa atetse umuntu yamenya ate niba ari ibyiza ari uko yabiteka cyangwa se yabirira aho ngaho ari bibisi
bimwe ushobora kubirya ari bibisi ibindi ushobora kubiteka kuko abantu dufite dogere zitandukanye zo nk'intuzeye izo ngorane aho do nk'ibagiteri mbi cyangwa nziza harimo abantu do nk'ibagiteri mbi zamaze kwiyongera cyane zamaze guproduza ntuzeye ubumara bugatobagura urura iyo umaze gutobagura urura rero uza gusanga hariho utumoroso tw'injya tutategezwa kwinjira mu maraso duca twinjira mu maraso iyo twinjiye rero mu maraso ni ukuvuga ngo sisiteme inflamatware ikiba akive ni ukuvuga byita kubyimba uca usanga umuntu agira izo ndwara z'ububyimbe kubyimba hehe mu mubiri se cyangwa inyuma akantu gatoya akunze kwerekana ibimenyetso bya alerji nk'uyu rero ni byiza rero nk'ibintu imfungurwa kenshi kubanza kubibiza kugira ngo ntibishobore gukabura yantuze bwa bubyimbe
aha amara yatobotse kubera kubura izo bagiteri nziza a- ama- amara agatoboka indya za- zi- ibi- cyangwa ibiryo bi- bi- binyuramo ubwo ni ukuvuga ko n'umwanda unyuramo muri utwo twenge yawi ucamwo niho ba bandi uzosanga kenshi sinzi ko umaze kumva bavuga ati likigati
aha ni ukuvuga yuko utwo tuntuze utwo tudoboro hacamwo ibintu byose biri- biri mu mara
hanyuma bigenda gute umuntu abi- abi- a- abibo- abimenya gute ko afite icyo kibazo bon ubimenya gute ni ukuvuga yuko uzosanga wa muntu niba abantu bafite ntuze indwara inflamatware uzosanga bafite indwara z'uruhu egzima Mhm.
uzosanga bafite za ntuze za sitinizite koronike uzosanga bagira za konsitipasiyo koronike uzosanga bagira za diyare koronike uzosanga bavyimba bahejeje gupfungura inda ikavyimba hariho umuntu nda uso- ushobora gusanga yavyimvye ukibaza ngo arakuriwe kandi atanuzeye
umuntu akagira ibintu vy'amagazi umuntu aba ya- yariye byinshi no ntabwo aba azi vyinshi Eh, Nu- ni ukuvuga yuko ni ya ntuze twa du- bagiteri tubi duproduiza amantuze y'amatoxine kandi twatumye dutobora ntuzeye mhm.
amara eh
ngaho rero none ibi byose byavurwa u- byatobotse hari sinzi niba u- utwo twoba dusana hari umuti umuntu yafata kugira ngo bigende bisubiranye aho ngaho hatobotse
urumva donc niho kudusu- ku- ku- kuvura aho hantu twatobotse ni Mm.
uko umuntu agenda kugabanya bwabo za bagiteri mbi
Mhm.
namo kuzigabanya ni ukuvuga yuko wongereza bagiteri nziza zikagenda kugabanya za bagiteri mbi
Mhm.
kuko na atari uko umuntu azoguma afata imiti ivura ibimenyetso mugabo ikibazo nyamukuru kitatorewe umuti
Mhm. hanyuma hakazisubiranya se
iyo haraca igihe niyo donke harashobora guca igihe mugabo ivana donke bica bisabwa yuko uwo muntu akwirikira- akurikiranwa n'abaganga babishoboye babizi kuko si bose si abaganga bose bafise ubwo bume donke ba- bigishijwe kuvura muri ubwo ubwo buryo bw'intuzi bwo gukoresha amabagiteriyanti Mm.
kuko iyo hageze kuvura indwara nk'izo ufata bagiteri zitandukanye kuko twavuze bagiteri muri rusange mugabo zirafise amazina zirafise eh, buri bagiteri irafise ibikorwa ikora Mhm.
urumva rero iyo hageze kuvura ufata bagiteri tuvuge tuvuge nka ntuze lactobacillus ufata nka- nka lactobacillus ukayiteranya n'iyindi kugira ngo ugende gukontrekara za bagiteri mbi
Mhm. aho b- u- ujye- utugere mu materime tekinike ubanza byatugora tuka- Aho bisa bigo- byatugora byavaho bituvanga reka turaguma mu mu byoroheje bi- bi- bijyanye n'ib- n'ibiribwa twafata n'icyo twakwirinda ni- i- ibishobora guhita bidufasha aka kanya twebwe dushobora kwikorera n'ibishobora gutuma tuvuga tuti eh igihe kirageze kugira ngo turebe muganga yenda dusuzumire turebe niba eh, tudafite ibibazo runaka byaturutse kuri bagiteri nke.
ego byo nibyo nicyo gituma twavuze imfungurwa nicyo umuntu yokora hanyuma eh, zo- umuntu ashoboye kuronka izo za ntuze yugu canke canke yogurt Mhm.
eh, akayikora hari n'iyindi bita ntuze eh, sauerkraut Eh, sauerkraut ni intuze ni gufermanta amashu
amashu hanyuma bigatanga iki Baka- bakayaziga ni- ni- sinzi ko ba- babyita kuziga mu ntuze ni nko kuyafermanta kugira ngo amabakiteri akuriremwo hanyuma ukagenda gupfungura za ntuzeye zashu haba harimo bakiteri ziba zirimo kandi ugiye kuzipfungura zizofasha mu kongereza za bakiteri nziza mu- mu- mu ntuze mu mara ibyo se ni ibintu twakwikorera
bon ni ibintu bon, yego uwo ari wese yobikora ariko bisabwa intuze bisabwa n'umwanya ku- kubi eh, kugira kubisigura no ku oh, no kugira ngo umuntu ashobore kubyumva ariko ni kuri youtube urashobora kubiraba bara- baragira bara- bara- barakwereka ingene ushobora kubikora biroroshe Mhm. Ah, ahubwo tuzajya turya amashu tuyarya uko ya- a- asanzwe uko tubimenyereye
yego umuntu ashobora kuyongera mu biribwa yaryaga Eh, eh, radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muratwihanganira amatelefoni yanze ntarimo gucamo kubera imvura irimo kugwa ahantu hose Eh, ubwo rero tunabibutsa ko tw- mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi tukaba turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko kandi mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu reka rero ubwo turakomezanya na muganga mu gihe dutegereje ko hagira telefone zibasha gucamo cyangwa se n'umuntu tubonye akabasha kuvuga ngo abashe kubaza ikibazo cye cyangwa se yatange igitekerezo kubera iyi mvura imeze nabi ntabwo twapfusha rero ubusa umwanya muganga yaduhaye kuko yigomwe byinshi yari afite abantu agomba kwitaho ariko adushakira uyu mwanya bakoze cyane rwose nuko utwo dukoko rero turimo kuvuga tuba mu mubiri no ku mubiri nkurikije ibyo mwatubwiye ego tuba ku mubiri ku ruhu nk'uko nabivuze kare mu kanwa ku rurimi ku menyo mu mara donke mugabo ahantu hanini hari twinshi muri ka gasaho navuga sikamu kari muri ntuze mu rura runini utwo dukoko rero dufite akamaro kanini cyane ni ukuvuga yuko ntiriwe ndasubira mu byo navuze ariko nshaka kuvuga ku bintu cyane cyane tuvuye ku ndwara y'umutima n'indwara n'indwara yo mu mutwe begera iyo yose iyo utwo tubagiteri twabaye duke inziza zabaye nkeya iyo zabaye nziza zabaye nke umuntu ashobora kugira n'indwara zo mu mutwe ni ukuvuga yuko n'indwara y'umutima ni ukuvuga yuko utubagiteri iyo watugaburiye tuca dukora anzime ni sinzi ukuntu wacita mu kirundi ariko ni iyindi matiyeri ntuze yo ikora kugira ngo ishobore gufasha umubiri ukore vitamine k urumva rero kugira ngo umubiri ushobore kuronka vitamine k ni uko iyo anzime iba yakozwe n'utwo tubagiteri twiza iyo twa tubagiteri rero tutahari ya anzime ntizoboneka na ya vitamine k ntizokoreka bisobanurwa yuko udutsi dutwara amaraso turashobora kugira kuziba
hanyuma komeza bica byumvikana yuko iyo umuntu adafise twa bagiteri twiza agira donka hariho donka arashobora kurwara indwara y'umutima iyo twadutsire twazibye ni hahandi umuntu uzabumva ngo yagize akisida ntuzeye akisida yo mu mutwe cyangwa yagize ntuzeye kirize karidiyake ahandi naho tuve nk'indwara zo mu mutwe iyo wagaburiye twa bagiteri tujya duporoduza ariho substance kanayivuze yitwa short chain fatty acid donc rero si ngombwa ko abantu bamenya bamemoriza iryo zina ariko no kumenya igihugu dukora hariho hariho nere iva mu mutwe ikamanuka igaca ku izosi igakonekita igahu uhura n'ahantuze n'amahoro ibice by'umubiri mu mubiri iyo rero izo bagiteri wazigaburiye zigahaga zigaproduza iyo produwi zica zigenda gukabura cyangwa gusitimira ya nere ikaca igenda ikabwira servo servo ikaca iribera ntuze hormone yitwa serotonine izo gutuma igufasha ushobora gusinzira ushobora kuva no mu mubiri kumeze neza noneho turimo gusoza amasogonda makumyabiri atarenze inama
icyo ntugirira intuzi inama ntuhanura abatwumvirije bose ni uko twamenya yuko bagiteri ntabwo ari mbi zose bagiteri nyinshi nizidufasha kugira ngo tugire amagara meza tutagifite bagiteri nziza amagara ntabwo azoba meza amagara donke tuzogira ibibazo byo mu mutwe ibibazo byo mu mubiri kandi kugira ngo ukuntu uzobana n'abandi bizogorana urukundo mu bandi ruzogabanuka ubuce tugiranira n'abandi buzogabanuka nimba uhora ufata urugendo rwo kuva ngaho ugenda kuramutsa uwundi muntu muri afurika kumva ufite umunezero n'ikigumbagumba cyo kubona biwanyu ni ukubera oxytocin kubera
ndagushimiye cyane urakoze cyane muganga maurice nzoyamara kuri iki kiganiro tugiranye nshimiye n'ababashije kutuvugisha muri iki kiganiro ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma cornelius na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze